Iri ni ijwi ry'Amerika. ubu ni isaha imwe n'igice zo ku mugoroba mu rwanda no mu burundi mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi turi ku munsi wa kane itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya cumi n'indwi muri kumwe nanje fideni niyo ngabo mumenya yuko umumenyeshamakuru kajya ariko kazi kiwe iyo aje ku rubuga ruba ruriko rubera ko imyiyerekano ntibamurabe ngo ava mu iradiyo iyi naka ntibamurabe ngo ava mu kumenyesha amakuru iki naka ntibamureke akore mu bwisanzure
uwo ni risharagira amahoro ayoboye urwego rw'igihugu rujejwe gucungira kugena ibinyamakuru bikora mu burundi iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako duhereye ku makuru twabateguriye perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza yabwiye abanyagihugu ko amatora yimirije azoba mu mahoro akaba akavuga ko uruhagarara rwaranzwe muri iyi minsi mu gihugu ruterekana uko ibintu byifashe mu bindi bice by'igihugu naho imyirekano ibandanya perezida Nkurunziza ibyo yabitangaje kuri televiziyo ya leta ku mugoroba weje ku munsi wa gatatu aho yatangaje ko amatora yimirije y'abashingamateka azwiho kwigizwayo indwi imwe mu kuba ku itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu kubera uruhagarara ruhari muri iki gihe abagwanya perezida baragerageje kugira kudeta mu rwiheze igihe yari hanze y'igihugu mu nama y'abategetsi bo mu karere iyo kudeta ntacyo yashitse ko yamara uruhagarara rurabandanya umunsi ku munsi uno munsi ku wa kane abari mu myiyerekano batanye mu mitwe n'igipolisi aho bateye amabuye mu gihe igipolisi cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso hamwe n'isoro mu kirere ibyabona bavuga ko umuntu umwe yarashwe ejo kuwa gatatu perezida nkurunziza yamenyesheje ko imyiyerekano iri kibera mu bice bine gusa by'igisagara cya bujumbura akaba avuga ko ibice mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana by'abanyagihugu babayeho mu mahoro perezida nkurunziza yasabye abari mu myiyerekano guhagarika imyiyerekano yabo akaba yagabishije abajejwe igikorwa cyo gutangaza amakuru kudatuma ibintu bimera nabi kurushiriza ishyirahamwe rigejwe umutekano no gufashanya mu karere k'iburaya ryatangaje uno munsi kuwa kane kw'impande zose mu ntambara mu gihugu cya Ukraine zarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano iryo shyirahamwe ryamenyesheje kw'impande zose mu ntambara zabandanije kugwana kandi ko zakoresheje ibigwanisho byategezwa kuba byavanywe mu birindiro byazo akarere ko mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine kabandanya kurangwamwo umutekano muke leta zunze ubumwe za amerika n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'iburaya byaragirije uburusiya ko bufise uruhara mu ngwano mu buseruko bwa ukraine mu gufasha abashaka kwiyongora kuri ukraine muri ako karere mu kubaha ibigwanisho n'inteko mu ijambo yashikirije inama nshingamateka chancelier w'ubudagi angela merkel yatangaje ko abari ko ari ibintu bidashobora kumvikana ko uburusiya buja mu nama y'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi igihe cyose uburusiya buzoba bufise uruhara mu ngwano mu gihugu cya Ukraine Angela Merkel yatangaje ko uburusiya butazoba muri mu nama y'umugwi w'ibihugu indwi biteye imbere kurusha ibindi mu by'ubutunzi ku isi izoba mu kwezi kuza abagwanyi b'umugwi Islamic State bafashe igisagara ca kera ca Palmyra mu gihugu ca Syria ku munsi uno munsi kwa kane mu bitumye bagenzura igice cy'igihugu cya Syria Palmyra ni kibanza gikingiwe n'ishyirahamwe UNESCO mu vugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Mary Harf yatangaje yatangaje ejo kuwa gatatu ko abategetsi ba Amerika batewe amakenga n'ifatwa ry'igisagara cya Palmyra akaba amenyesha ko bizeye ko ibibanza bikingiwe byo muri icyo gisagara bitononekaye amenyesha yamara ko batazi icokorwa muri iki gihe abarwanyi b'umugwi Islamic State baratujije hafi y'inteko nka zose za leta y'igihugu cya Syria muri ico gisagara ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu nyuma y'ingwano y'amazindwi ifatwa ry'ico gisagara rije imisi mike nyuma y'uko abagwanyi b'umugwi Islamic State bafashe igisagara ca Ramadi umugwa mukuru w'intara ya Anbar mu gihugu ca Iraq itakazwa ry'igisagara ca Palmyra ni imwe mu ntsinzi zitari nke abagwanyi b'umugwi Islamic State bagize kuri leta y'igihugu ca Syria ifatwa rya Palmyra na ramadi bituma abantu bibaza ibibazo ku kamaro k'utwigoro twa amerika two gutsinda umugwi w'intagondwa islamic state iyi ni porogaramu radiyo yacu tubashikiriza iminsi yose kuva kuwa mbere gushyika kuwa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderese voa radiyo yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com Uh, mu gihe mu burundi imyiyerekano ibandanya imyiyerekano yo kwiyamiriza ingingo ya perezida w'uburundi pierre nkurunziza yo kurondera kwitoza mu kindi kiringo hano ku telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana atubwira aho yari ahereye mu bice by'igisagara cya bujumbura hariko habera iyo myiyerekano uko byari byifashe wiriwe neza desire
mwiriwe fredi uh, ni fidela um, eh, mwiriwe fidele mm.
eh, wa- washobora kutubwira uko ugene eh, ivyerekeye im- imyiyerekano yabaye aho washoboye guca mu gisagara cya bujumbura uno munsi
aho nashobora guca mu gisagara cya bujumbura hano babwira ko ari ubwa mbere twabonye kuva eh, habaye kudeta ya itashoboye gushika ku cyo yari yifuza eh, aho twa- mu gisagara cya bujumbura twabonye aba- abagira imyiyerekano bashobora kuhashika binjiranye ibarabara bita moso barashika mu gisagara Ah, aho rero hari nko mu masaha indwi arenga gatoya barinjira mu gisagara cya bujumbura ariko icyakurikiye ko twabonye muri bo benshi bafashwe bakaba bariko batwarwa n'amakamyonete y'igipolisi hanyuma mu nyuma twaciye muri komine ya bwiza aho twasanze ibarabara bitwa avenue d'université iryo avenue d'université ryose rero ah, ryari rizibiye hari hazibije mbere icyo bita amakonteneri bashyize mu ibarabara hamwe atamodoka ishobora kurengana hakaba hari n'abapolisi benshi benshi cyane kubera muri iyo komine no munsi humvikanye amasaso atari make ayo masaso rero akaba yaraswa n'igipolisi abari mu myiyerekano nabo bagatera amabuye kuko murumva ko bariko barashaka kwinjira mu gisagara hanyuma ikindi tuvuye ngahonya twaciye muri komine ya bwiza nyene eh, tugeze kwibabara gitwa albatrosi hari eh, hafi isaha icumi n'iminota cumi n'itanu abari bagiye abaporona bari bagiye mu mye- kwiyamamaza muri komine nyakabiga eh, batanye mu mitwe n'abari mu myiyerekano barategwa amabuye menshi hanyuma mu nyuma havuga amasoro abantu baracana ko iyo mye- eh, iyo myiyamamazo bari bagiye muri yo barata bariruka Eh, mu ngagara naho nyene imyerekano yabaye uno munsi imyerekano mbere itagenze neza cyane kuko hariho abahatakaje ubuzima abashika babiri eh, hakaba hari n'abandi bakomeretse iyo myiyerekano rero ikaba yavuye yaba- byabonetse ko harimwo ugushamirana kurengeje urugero kuko abapolisi bari bahari bakoresha amasasu mbere na bamwe mu basirikare nyene nabo nyene bakarasa hanyuma abanyagihugu nabo bari muri iyo myerekano bakitabaza amabuye akari bo bigwanacyari ikigwanisho cyabo birashika rero aho eh, barasa amasasu mbere nk'u- umusore umwe akaba yarashwe mu mutwe bikaboneka yuko rero bariko barakoresha koko eh, igipolisi cyako kikakoresha inguvu kugira kirabe ko cirukana abo bari mu myerekano basa n'abagomba kwegera mu kigobe aho ariko abashinga abashikiranganji batatu b'uburundi bariko bararahira eh, baherutse kujya mu mabanga yabo nkamenyesha rero yuko eh, abanyagihugu muri ino minsi ugiye kuraba bari bamaze iminsi batekanye mugabo uko amasura avuga niko uca usanga bariko barahindura ingendo yabo
naho uh, haravugwa ko hari abakuru b'ibihugu bazoza mu burundi uh, bazoza ejo uh, ku munsi wa gatanu hari ico uko gutana mu mitwe kuba gufite insiguro ku vyerekeye uh, iyo nama n'urwo rugendo rw'abo bakuru b'ibihugu ku mpande zose
ego uvuganye n'abari mu myiyerekano barakubwira yuko eh, badashobora guhish- guhisha na gatoya kuko ngo intumbero bihaye no kugira petero nkuru ntasubire ku kiringo kigira ikiringo ngo asubire kurwanira ku- kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bashaka kwitoza bakavuga bati rero niko kajya ahubwo mbere kukwerekana amakungu y'uko eh, iyo mye- eh, ico kiringo kindi batifuza yuko yogishikira bakereka amakungu na cyane cyane abakuru b'ibihugu bazoba baje mu Burundi yuko koko badashyigikiye ko petero nkuru nziza aha- ahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu bakavuga bati imyiyerekano ntigiye guhagarara na gatoya izohagarara ari uko avuze yuko atagiye kwitoza iki byerekana ni uko uciye nko muri komine ya ngagara nk'ibarabara ryitiriwe musenyeri buconyori iryo barabara baraziriye cyane rwose harimo amabuye nta modoka ishobora kurengana kugira rero ntihagire imodoka z'igipolisi cyangwa iz'igisirikare zishobora kuza ngo binjire mu makaritiye baze kudumbanya abanyagihugu kandi ibyo byose rero ugiye kureba bimwe bikorwa iyo haramutse hasohotse amasoro niho baca bazibira n'ubundi ho amabarabara abasanzwe aziburuye ni uciye no mu makomine yandi nk'uko twabibonye ku munsi w'ejo muri kibitoke hakika iminota irarasa mu minota nk'itatu ibaba bimaze kuzibira amabarabara kugira bikingire abantu baza babarasa bumva rero yuko ataguhesha kuri mwo ugiye kuvugana n'abariko baragiye myerekana bakubwira yuko batariko barahesha ahubwo bagiye kongereza inguvu kugira bereke amakungu yuko ata kintu na kimwe gishobora kubakora mu marabaraba atari uko petero nkuru nziza ahebye kwitoza
hanyuma desire witegereje aho hariko arabera nk'iyo myiyerekano n'inyishu y'abajejwe umutekano imirimo ku banyagihugu basanzwe uyibona gute no muri rusange mu gisagara cya bujumbura muri ibi bihe
imirimo mu gisagara cya bujumbura isa n'icumbagira cyane rwose kuko abakorera hagati na hagati mu gisagara cya bujumbura ntibashobora kuronka ingene bava mu makaritsiye kuko nababwiye nk'ubu nyakubibara gitwiriwe musenyeri w'ubuconyo riziriye ryose ni ukuvuga ko abanyengagara nka benshi iryo barabara rikoresha amabara yandi arazibiye bikerekana ko abanyagihugu badashobora kuronka ukuntu bajya ku mirimo ibimaze kononekara ni byinshi cyane usanga amamagazini yugaye usanga amabanki akora hagera saa munani ngo nimugende turugaye ugasanga amabutike bumvise akantu gatoya gakomye bose batanguranwa kugara nk'igihe turi mu gisagara cya bujumbura abari kuba mu myiyerekano bava mu nyakabiga barashyize mu gisagara wabona abantu bose bugara imiryango y'ahantu bakorera ugasanga koko ibintu birasubiza rwose inyuma ubutunzi abantu bariko bakavuga bati twebwe icyo twiyemeje icyo tuvuga ati nta kindi petero nkunzi bavuga ko atitoza n'ejo ca tuva mu ibarabara ati n'amabara tuyakubura uwo munsi nyene ngo nta n'isitema arizo ndaguha guhamagara kubura amabarabara ngo bazovyikorera bo nyene bakavuga rero bati bikerekana yuko hariho ishyaka ridasanzwe kandi iryo shyaka rero ivyononekara vyovyo birononekara kuko murumva ko n'abapfa bapfa
urakoze desire turagushimiye
murakoze fidele turi kumwe kandi ku telefone turi kumwe ku telefone kandi n'umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni wiriwe neza tabita
wiriwe neza fidele
desire yarahejeje kutubwira uko ugene byagenze uno munsi ku bijyanye n'imyiyerekano hamwe n'inyishu y'abajejwe umutekano mu bice yaciyemwo wewe tubwire uko wabonye ibintu byari byifashe mu bice waciyemwo n'ibyo bice bitubwira ibyo ari byo
ku bijyanye n'imyiyerekano cyangwa ku bijyanye n'imyamamaza
ni ukwiyamamaza hamwe washobora kubitubwira mu gihe imyiyerekano ibandanye
ego fidele ni ukumenyesha yuko ku ruhande rumwe bamwe bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya perezida nkuru nziza abandi nabo bakagira imyiyamamazo yo kwiyamamariza amatora atwimirije y'abajenama ba komine n'abashingamateka ategekanije itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu abo rero bagira imyiyerekano bavuga ko bashaka gushika mu gisagara cya bujumbura hagati muri ville hanyuma igipolisi kikabamirira kure kikabashwiragiza gitekoresha ibyuka byokera hari igihe gikoresha amasasu yica hanyuma abandi nabo bagira imyiyamamazo nabo bari ko bariyamamariza hariho abariyamamariza mu makaritsiye cyangwa mu makomine aba ariko araberamwo iyo myiyerekano abo rero ntibaheza ngo boroherwe kuko abagira imyerekano baba bari ku mabarabara bavuga bati ntibashobora kwinjira muri karitsiye zacu kuko bagiriza ngo ugaruka nk'umugambi uri ku butegetsi akenshi usanga ariwe uri kuriyamamaza hariho n'umugambi w'iporona n'umugambi fnl wo kwa jack rero abagira imyerekano baca bavuga bati ubu rwaruka ntiko gwinjira muri karitsiye zacu ngo hanyuma kandi ntibashobora kwiyamamaza ngo natwe turi ko tugira imyerekano ko amatora adashoboka kuko ngo ari aciye kubiri n'amategeko kuba ngo perezida nkuru nziza zisura kwitoza abo bagira rero imyiyamamazo baca bakingirwa n'igipolisi kuko igipolisi kiza imbere yabo nk'aho naciye muri karite ya kanyosha igipolisi kiza imbere kikabanza kikarasa hejuru kugira gishwiragize bajya abantu bariko baragira imyerekano hariho n'igihe baba batari bariko baragira imyerekano bagaca baza ku mabarabara bumvise nko ku ibarabara rindi hariko haraba imyiyamamazo bagaca bavuga ati reka dukingire iwacu ntibaze muri karitsiye yacu kwiyamamarizaho hanyuma bagaca bashyiraho amabuye igipolisi nacyo kikayakura kikayata mu miferegi mu nyuma bakaza bakayasubizaho ubona nyine kumengo ni nk'urukino rw'imbeba n'akayabu rwo kwinyegezanya hanyuma mugabo abasirikare icyo nabonye ngaho mu kanyosha ni uko abasirikare baca baza ku ruhande rw'abanyagihugu bakareka abanyagihugu bakagira abo ni uko mvuga ngo abanyagihugu bagira imyerekano igisirikare kaza impande yabo igipolisi nacyo kikaca kiza imbere y'abariko baragira imyiyamamaza mugabe icyabonetse ni uko aho muri kanyosha hagumye hasamirana amasasu menshi cyane aho hari imodoka y'igipolisi yaza iraca imbere igenda irasa hanyuma hari igihe abapolisi babona abantu basi kuva ku barabara bakarasa hejuru ku bijyanye rero n'imyerekano naho mu yandi makarita atabereyemo imyiyamamazo nko ku musanga naho nyine hagumye humvikana amasasu menshi kandi kuva mu gitondo abaho batumenyesheje yuko ngo kuva mu gitondo nka saa kumi yo mu gitondo amasasu yagumye yumvikana nibaza yuko rero bo bari bashaka kubuza ko imyiyerekano ibandanya kuko ku musaga n'ejo ku munsi w'ejo hari ku munsi wa gatatu imyiyerekano yarabaye hanyuma abanyagihugu baratana umutwe n'abapolisi batera amabuye abapolisi nabo barasa gushika rero no mu ijoro saa yine y'ijoro amasasu yari acumvikana nk'uko abanyagihugu babo ku musaga bavuga ko mbere abapolisi bo baraye muri karitsiye yabo
urakoze turagushimiye tabita mukamusoni
ndabakengurukiye fidele
ku nkuru yerekeye ikiganiro cyashyikirijwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangazamakuru mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiye na porofesiyo fabien nshishahayo innocent bano hamwe na eric manirakiza yahora ari umuyobozi w'iradiyo rpa reka dutangurire twumviriza fabien nshishahayo atubwire ukuntu yakiriye ibyavugiwe muri icyo kiganiro ndumva yuko igihe hari umudurumbanyo nka bijya by'uburundi abamenyesha amakuru aho abantu benshi badashaka ko bariho bari kugira ngo babyerekane niho rero ndashimye kumva ntuzeyigira amahoro yavuze ati abamenyesha amakuru mutuza kubungabunga umutekano wabo ari mwebwe muri ko muragira iyo myiyerekano canke ari abantu batuza kubungabunga umutekano mugabo rero bikantangaza kumva avuga ngo ngo ibintu birahinduka ngo abariko bagira iyo myiyerekano bagira ibintu bindi kubera abamenyesha amakuru ariho bari nibaza yuko abamenyesha amakuru bakora akazi kabo abagira imyiyerekano nabo bagakora akazi kabo ni uko nyine n'abajonarisite b'uburundi ubona nta n'abakiriho babikurikira jewe ndanezerwa no kubona abo bantu bashoboye kuba ariho bakiri kuko hari aho kumbure baba babirukana nizigiye ko batazobirukana kandi bazobandanye bakora akazi kabo mbe fabien nshishayo ikiganiro gikozwe muri iki gihe tuzi ko amaradiyo atari make cyane cyane amaradiyo yigenga yaturiwe mukibona gute jembo numenga ejo perezida wa repubulika yavuze ibintu ku bamenyesha amakuru mbona umenga nibyo gira amahoro nawe yaciye asubiramo jewe nari niteze yuko gira amahoro aba umuntu yigenga adakurikira ibintu perezida wa repubulika ariko aravuga ariko umenga yavuze ibintu byo gushigikira ibyo perezida wa repubulika yavuze ejo twibutse abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika ko twagize ibibazo bihambaye cyane rwose by'amatelefone twari kuba twashobora kunezerwa no kuvugana n'abamenyesha amakuru bari mu burundi eka n'abandi bose bari ngaho mu burundi cyangwa abandi banyapolitike bose bakurikirana ibibazo byo mu burundi hafi ariko muri iki gihe telefone zisa ziriko ziragorana haheze nk'iminsi ibiri zigorana gatoya ariko nibaza ko icyo kibazo kizova mu nzira ubu muri iki gihe kandi turi kumwe n'umushyirana yitwa inosambano nawe nyine yakurikiranye icyo kiganiro cyashyikirijwe n'umukuru urwego rujejwe gutangaza amakuru mu burundi akaba rero yavuze cyane cyane ku byerekeye ikiganiro yahaye amenyesha amakuru b'abanyamahanga eka n'abari mu burundi mu nshingantahe bano hariho akamo gaterwa cyane rwose n'abamenyesha amakuru ko gukingira cyane cyane abamenyesha amakuru ko abamenyesha amakuru batari ko barakora imirimo yabo nta makuru aboneka eka no mu burundi hari n'ikindi kibazo cy'ayo maradiyo yaturiwe icyo kiganiro mwacakiye gute mwebwe nibaza ko iki kiganiro cyaje hageze cyane cyane ko hariho akaduruvayi mu byerekeye byo kumenyesha amakuru i burundi wogira hariho umugwi umwe wogira n'ingwano y'abajonarisite niyo y'abamenyesha amakuru hamwe na leta icyo nashaka kuvuga ni uko igihugu kigengwa n'amategeko iyo kigengwa n'amategeko abagikoramo bose bateza kubahiriza amategeko nta n'umwe ari hejuru y'amategeko Eh, birababaje cyane kubona ko hariho amaradiyo yaturiwe muga turabye nyine ayo maradiyo yagiye aturirwa byari bijyanye n'ibijya bihe nyine ingorane zashyitse kujya munsi ku itariki cumi na zitatu mugabo hakaba hariho n'ikindi cyuka kibi cyari gihari hagati y'abamenyeshamakuru hamwe na na leta Eh, ku kiganiro cyabaye uno munsi rero icyo nashaka gushimikira ko cyane ni uko hari abaj- abamenyeshamakuru bariko bigenza nk'uko boba bari bafite umugambi wo kugira bankadire eh, imyerekano aho kugira eh, umurimo wo gutanga amakuru kwenforma bene igihugu bakamenya biriko biraba wogira bafise aho bahang- bahengamiye hamwe gusa bashaka ko amakuru aza ava ahantu hamwe gusa kugira ba- barafise abantu bashaka guha amakuru kugira ibintu bize iyo babishaka Or abarundi bose bakeneye eh, im- amakuru yigenga amakuru atafatiye ku byo umuntu yipfuza ko bishobora kuba niyo ngorane ihari, na cyane cyane ibyo bya eh, nashimye cyane no kubona nk'aba- nk'aba- nk'abo bamenyeshamakuru bo hanze nk'uwo yahejeje kubivuga ngo bari baje baje kureba amatora ngo niyo myerekane mu matora nibaza ko ngaho harimo ikintu ki- kidatomoye neza abari baje mu matora ntibari baje mu by'ama- ku- mu by'amamanifestation nibaza ko o, iby'amamanifestation n'ibindi nicyo gituma bari bateza kwigenza uko amategeko yabemereye kuza mu gihugu eh, gukora ibyo bari baje gukora Ico kibazo cerekeye inama yakoreshejwe n'umukuru w'urwego rujejwe gutunganya amatora turakigarukako mu buryo burambuye ariko turafise n'uwundi mushingantahe ngaha a- kuri telefone yanonosoye amakuru cyane rwose ika yigeze gu- no gutwara iradiyo RPA mu Burundi Eric Manirakiza Eric muratwumva ndabumva ndabumva Ego turiko tuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose c'amaradiyo bwa mbere y'ubwawe mu Burundi kandi inama yakoreshejwe abamenyesha amakuru b'abanyamahanga n'abamenyesha amakuru b'abarundi akamo gasaba abamenyesha amakuru kurangura umwuga wabo neza mwakurikiranye iby'abashinga nayo babiri turi kumwe bashikirije Fabien Cishahayo na Inosambano eka mwakurikiranye n'ikiganiro eh, twahawe n'umumenyesha amakuru wacu ibujumbura avuga ukuntu iyo nama yagenze mbega murafise ico muvuga kuri ico kiganiro cyatanzwe n'uyu mutegetsi icyo nubanza kuvuga nagira mbanze eh, ndamutse bagenzi banje b'abamenyeshamakuru bari mu burundi bari mu bihe bi- bitoroshe ariko nongera ndabatera intege yuko bokomeza ku mwuga wabo ibintu rero biri mu burundi uko bimeze uyu munsi sinibaza yuko ari ibihe eh, bishobora korohereza umumenyeshamakuru gukora akazi kiwe nk'uko ibitegerezwa hariho amaradiyo yaturiwe aturirwa nkana aturirwa n'abantu bambaye imyambaro ya leta ni ukuvuga yuko yaturiwe na leta ubwa kabiri uraje aho ibintu biteye icuka kiri mu gihugu ukaraba inyandiko zagiye ziraba imbere y'uko ibyo biba ah, muribuka mu ntara ya bubanza hariho urwandiko umushingamateka yashyize ahabona yita abamenyeshamakuru amaradiyo abashyira mu mugwi na opozisiyo n'abajya baharanira agateka kazina muntu yuko ari bo bansi b'igihugu ni ukuvuga yuko ku ruhande rumwe naho hoba hariho agatosi mu bamenyeshamakuru kuko byose ntibyera byose ntibyera ariko ukaraba ingene ibintu byagiye biraduga gushika aho bigeze uyu munsi eh, si ibintu byoroshye byo kuvuga ngo bari ko barakoresha amanama ngo babwira abamenyesha amakuru ingene bokora ntibishoboka
hirya no hino mu gihugu cy'u rwanda kuri uyu wa kane hatangwa ibikorwa byo guharura impunzi z'abarundi zakiwe mu banyagihugu zitagiye mu makambi izo eh, umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi ashoboye kuganira nazo zitangaza ko zikeneye gufashwa cyane cyane ibijyanye n'ukwiga kw'abana bazo n'ubuvuzi tumutega amatwi kugeza ubu impunzi z'abarundi zitari mu nkambi ntizizwi umubare wazo ariko kuva kuri uyu wa kane izo mpunzi aho ziri hose mu mirenge yo mu rwanda zatangiye kubarurwa abahungiye mu miryango y'abanyarwanda yabakiriye biruhukije bumvise ko izo mpunzi nazo zigiye kumenyekana kuko zikeneye ubufasha nk'ubuhabwa bagenzi babo baba mu nkambi uyu muryango w'abantu umunani nawe usanze mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro bambwiye ko uko iminsi igenda ishira ariko ubuzima bwabo bugenda bukomera kandi bataretse n'umuryango wabakiriye twifuza gusa ko batumenya bakadufasha kubera biragoye turi umuryango ungana gutya gushikira ahantu urumva n'ikibazo hama bakadufasha bakagira icyo badufasha ariko ntitutagiye mu nkambi kuba mu muryango nawe yari afite undi muryango mukaza kubamo bi- biba bimeze gute biragoye nyine nuko gusa bihangana ariko biragoye biragoye nko mu minsi iza birashaka kugora nabo kubera kubaho nyine kubaho kugaburira abana cyangwa abana bagwaye umva nyine n'ikibazo yaba impunzi ndetse n'imiryango yagiye ibakira ikabacumbikira bose bagenda babona ubuzima burushaho kubarushya bitewe n'umubare munini umuryango usabwa gutunga uyu mubyeyi utuye mu murenge wa masaka yakiriye impunzi z'abarundi barindwi kandi nawe asanganywe umuryango w'abantu barindwi kugeza ubu kubabonera ibibatunga ngo ni ihurizo ariko akavuga ko agomba kwihangana ngo kuko adashobora kubatererana mwebwe mwakiriye abantu bangana gute hano mu rugo rwanyu Ni- ni barindwi natwe turi barindwi cumi na bane mu mujyi wa kigali ubwo ni ibintu byoroshye nta kundi babona ubigira byaje biba byaje nyine none se nk'abana ba musaza babashyira wakwemera ko wajya mu buhunzi uhari ni ikibazo ariko umuntu aguma agira ngo bizashira bagende ku buryo utakwikura abantu murya bike mukabisangira ariko ukumva uguwe neza kuko abantu bawe batapfuye turishimye ko hsr bamenye n'abana bikomeje ubuzima bwakomeza bakiga bakabafasha ku buryo batavuga ngo bari abana ni abarundi n'iki za mituweli zaza nk'uku bakaba bazibaha bakivuza mbese ubufasha bw'ubuhunzi bakabubona impunzi zashyikiye mu miryango y'inshuti zabo b'abanyarwanda nazo zirasaba leta cyangwa se n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr kubafasha cyane cyane ibigendanye no kwivuza no mu myigire y'abana babo twifuza yuko nyine bodufasha bakatumenya tugashobora ku- ku- ku- kwigisha abana mu gihe bitarashira bakabaja ku ishuri kugira ntibazasubireyo babyibagiwe hama ikindi naco bakagira ikintu badufasha cerekeye c'uburyo tukabona nka- nk'ikintu co kwifasha nyene kugira dushobore kunganira aho tuba tu- turonke ico tubaha natwe kubera batubeshejeho nyene baduhaye indaro hama ikindi nyene n'uburyo bwo kuvuza abana kugeza ubu impunzi zitari mu nkambi nta bufasha zigeze zibona usibye gushyigikirwa n'imiryango zaje zihungiramo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze izo mpunzi zituyemo bwemeza ko igikorwa cyo kubabarura cyatangiye uyu munsi ari intambwe ya mbere izatuma izo mpunzi nazo zimenyekana ndetse zikaba zabona ubufasha uyu ni umuyobozi w'umurenge wa masaka ndobarurangirwa roje umurenge nawo wakiriye impunzi z'abarundi nk'inzego z'ibanze eh, ngira ngo ntabwo bari bamara hano igihe kinini eh, ariko ubwo hagiye gukorwa ibarura midimari ikaba yabigiyemo eh, ndumva uko iminsi igenda ibyo ari byo byose ubuzima bwa buri munsi bwabo n'abana babo eh, bisaba kubijyaho inama kugira ngo abantu barebe niba hari abana bigaga bavuga bati "Tuzo- mu buhungiro ntituzi igihe tuzavirayo Eh, ndumva ari ikintu abantu bakwiye kujya inama no kugishaho inama kugira ngo bifatirwe icyemezo kirambye igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi zitatujwe mu nkambi cyatangijwe kuri uyu wa kane kikazasozwa tariki ya makumyabiri na karindwi z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru nshuti mwakurikiranye ibiganiro byacu hari inkuru nshasha eh, turonse y'umu eh, umumenyeshamakuru wacu eh, tabita U- uratwumva tabita
ndabumva fideli Eh, washobora kutumenyesha ibyerekeye iyo nkuru dufite unyarutse Eh, fideli
Alo? Ah, ubuhinga bw'ibyuma hano turagize ibibazo eh, ntitushobora kuronka tabita ariko mu gusezerana twari twababwiye eh, ko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yabwiye abanyagihugu ko amatora yimirije azoba mu mahoro ibiganiro twari twabateguriye rero eh, bigarukiye ngaha kuri uyu mugoroba Eh, tukaba tubifurije eh, kugira umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.